iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti ni kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ntiyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu bufaransa emmanuel macron kuri iki cyumweru yatorewe kuyobora ubufaransa atsinze marine le pen bari bahanganye ku majwi arenga mirongo itandatu ku ijana makuru w'imyaka mirongo itatu n'icyenda uyobora ihuriro amarshe abaye umukuru w'igihugu wa mbere muto mu mateka ugiye gutegeka ubufaransa nyuma ya napoleon bonaparte wigeze kuyobora icyo gihugu hafi imyaka irenga magana abiri ishize mu kwiyamamaza abakandida macron na lopen bagaragaje ko bafite ibitekerezo bitandukanye macron yari ashyigikiye ko igihugu kiguma mu muryango umwe bw'uburayi naho lopen akaba we yarifuzaga ko kiva muri uwo muryango abo bakandida ntibavugaga rumwe no ku bindi bibazo bikomereye igihugu birimo ubushomeri mu rubyiruko ikibazo cy'abimukira n'umutekano hagati aho abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakomeje kwishimira intsinzi ya macron barimo umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'ibihugu by'uburayi jean claude juncker wavuze ko abafaransa bahisemo ejo hazaza h'uwo muryango umuyobozi w'uwo muryango donald tusk we yashimiye abafaransa ko bahisemo ubwisanzure ubufatanye n'ubuvandimwe perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika we yavuze ko yiteguye gukorana na macron no mu kunoza umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubufaransa hillary clinton uherutse gutsindwa mu matora hano muri leta zunze ubumwe za amerika we yavuze ko intsinzi ya macron ari intsinzi y'ubufaransa demokarasi n'isi yongeraho ko abivanga mu matora y'abandi batsinzwe abandi bishimiye intsinzi ya macron barimo chancelier w'ubudage angela merkel na minisitiri w'intebe w'ubwongereza Theresa May hari kandi n'abakuru b'ibihugu bya afurika benshi bagaragaje ko nabo bishimiye gutsinda kwa Macron ese ni kuki isi yose isa nk'aho yishimiye iyo ntsinzi ni iki cyatumye amatora yo mu bufaransa afatwa nk'aho adasanzwe ibyo ni byo tuganiraho mu kiganiro muri isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni umunyarwanda paul kananura atuye mu mujyi wa bordeaux mu bufaransa bwana kananura ayobora ikigo cy'ubusesenguzi cyitiriwe mandela gikorera i pari bwana kananura ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
muraho edi rwema kandi mwakoze kuntumira mu kiganiro uyu munsi kandi turi kumwe na jean claude kabengera ni umunyamakuru wa radiyo disi ikorera mu rwanda amaze igihe yiga hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe turimo turakorana hano aho yimenyereza umwuga ku ijwi ry'amerika turafatanya kuyobora iki kiganiro jean claude kabengera nawe ikaza mu kiganiro muri isanga murakoze cyane edi rwema duhere kuri bwana paul kananura iki kibazo cy'uko amahanga isi yakurikiranye bya hafi cyane amatora y'umukuru w'igihugu mu bufaransa ibyo mubona biva kuki
ibyo biva yuko bari bafite ubwoba yuko iki gihugu cyagwa mu maboko y'abahezanguni noneho politike cyari gifite haba ku isi eh, mu rwego rwo twakwita kwishyira ukwizana politiki y'ububanyi n'amahanga ndetse na na politiki igerageza gusa ni ni- niyif- mu rwego rw'ububanyi n'amahanga niyo igerageza gusa ni- n'iyihangana cyangwa yuzuzanya n'iy'abanyamerika yari bushobore eh, gusa ni- n'iyihungabana ngira ngo niyo mpamvu abantu bose ku isi bari babihagurukiye none ugasa- ugasanga ko gutorwa kwa makuru kwabahaye nko kwiruhuta
aho mu bufaransa intsinzi ya makuro yo yakiriwe ite mu bafaransa
yakiriwe neza kuko nubwo eh, biriya byo bita sondaje byerekanaga ko makuru ashobora gutsinda ntawamenya kuko bajya bavuga ngo aba- ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana Eh, ibyo rero babyakiriye neza cyane bishimye cyane cyane a- abimukira bari bafite ubwoba bw'uko abahezanguni bagiye kugera ku butegetsi no gukora imigambi mibi bafite
hanyuma eh, ibipimo dufite hano bigaragaza ko ugereranije abantu batoye macro hafi mirongo ine na batatu ku ijana ni abantu bifuzaga ko ah, marine le pen atajya ku butegetsi Ah, cumi na batandatu ku ijana ni abantu bari bishimiye gahunda cyangwa se icyerekezo afitiye ubufaransa hari mirongo itatu na batatu bumvaga ko politike y'ubufaransa n'uburyo politike ikorwa bigomba guhinduka ariko ikigaragara ni uko ngo abantu bagira ha- kuri gatandatu ku ijana bari bishimiye makuru ubwe ku giti cye igihagararo cye cyangwa se ubumuntu bwe ibyo wowe ubyakira ute
ibyo muri rusange ni uko bimeze ariko habayeho kwishyira hamwe kw'abaharanira repubulika kandi bayikomeyeho eh, baba impirimbanyi za repubulika baba abakunda repubulika kugira ngo iki gihugu cy'ubufaransa ntikigwe mu icuraburindi eh, ntikigwe mu miborogo eh, noneho gikomeze kugira ijambo mu mahanga no guharanira inyungu zacyo ngira ngo ni ibyo ngibyo byatumye abantu benshi batora macro eh, kuko uwo bari bahanganye atashoboraga guhagararira inyungu z'ubufaransa n'abafaransa haba mu bufaransa ndetse no ku isi hari n'abandi bakomeje kumunenga bavuga ko ari umuntu usa nk'aho akorera inyungu z'abakire cyangwa se abantu bo ku rwego rwo hejuru kurusha uko yaba ah, afite imigambi yo guteza imbere abaturage bo hasi
I- ikibazo cy'abafaransa na- na- ni abantu ngira ngo ba- bafitanye ikibazo n'amafaranga Eh, kuba uri umukire mu bufaransa bitera ikibazo ngira ngo ni ibintu bubakiyeho kera igihe hari barya bakora mu nganda Eh, usanga mu bufaransa kugira amafaranga ari ikibazo n'abayafite barayahisha ibyo rero iyo umuntu nka makuro wakoze eh, mu mabanki akomeye arya ya ro- rociride akaba ari umuntu wize amashuri ariya y'abakire ibyo ngibyo bitera abafaransa i- ikintu cyinshi erega burya ubukene bw'abantu buba mu mutwe ushobora kuba utuye mu gihugu gikize cyangwa se gifite uko kimeze ariko ufite mu mutwe hakennye ngira ngo rero abaturage bamwe na bamwe benshi b'abafaransa bafite iyo myumvire yo kuba eh, ubukene bwara busa n'ubwabagiye mu mutwe noneho na- n'ibi bya politiki cyane cyane bariya abantu bo bita ba goshi ugasanga barabumvishije ko kubaho ugomba gusa kuba ufite akazi ibindi n'ibintu bike byangombwa byo kugutunga ibya mirenge atari byiza ibyo bintu rero byabinjiye mu mutwe cyane eh, ku buryo kumva ko umuntu ushyigikiye ubukungu kwishyira ukwizana mu bukungu bariya byo bita liberale cyangwa liberalisme ntabwo bijyanye n'imyumvire n'imitekerereze ndetse n'umuco w'abafaransa bwana kananura ah, nagira ngo nkubaze bishingiye no kuri iki gisubizo wari umaze gutanga kuki icyo gisubizo utanze gishobora gutuma koko byerekana ko abafaransa bakwizera uyu emmanuel macron bitandukanye cyane n'imyumvire yabo nk'uko babyita ngo barashaka kugaragaza uburyo n'ubundi basanzwe babaho aho kugira ngo ubufaransa bwibagirane ku ruhando rw'u- mpuzamahanga
ni uko batari bafite ukundi bagira iyo baba- iyo bagira undi uhangarana amakuru ushobora kuba eh, ya- yaharanira inyungu zabo n'ijambo ry'ubufaransa rifite mu mahanga ngira ngo niwe bari butore we bamutoye kubera ko batari bafite uko bagira nta wundi wundi bari butore naho iyo baza kugira nk'undi muntu bahangana tuvuge nk'iyo nka fiyo ataza kugira biriya bibazo byo yagize by'imyitwarire idahwitse n'ubwo atari amakosa cyane kuko abantu benshi babikora byo gukoresha abantu bo mu muryango we ngira ngo niwe bari butore n'ubwo n'ubwo nawe ari liberale ariko afite ako kantu ko k'abafaransa ko k'abagorizime ko kuba ka generale dogore ko kwigira k'ubufaransa no kuba bafite iyo mitekerereze ishingiye ku murimo karanura ndabyumva neza cyane ariko hari icyo numva kitari kugera ku nyota neza birasa n'amatora hano amerika iheruka kugira kubera ko nubwo ibyayavuyemo bitandukanye cyane n'ibyo abantu bari biteze uyu munsi cyangwa se ejo ibyabaye mu gihugu cy'ubufaransa n'ibyo abantu hano muri amerika bagakwiye kuba byarababereye byo nk'uko babyifuzaga ariko kuri iyi nshuro reka ngaruke inyuma gatoya Macron nibyo aratowe Le Pen aratsinzwe nta gutekereza yuko kuba bamutoye sinzi nimba ari ukuvuga ngo nta yandi mahitamo bari bafite ariko we nk'uko wabivuze arashaka gufata ubufaransa akabushyira ku ruhando mpuzamahanga bukarushaho kuba competitive cyangwa se bukarushaho gukomeza guhangana neza ikindi cya kabiri nk'uko bivuze ni ukubafasha gukomezaho guteza imbere politiki y'ububanyi n'amahanga ariko abafaransa bo nk'uko twabibonye mu minsi ishize ntabwo bwari bworohewe n'ibitero by'ubwiyahuzi abahezanguni ikindi cya kabiri hakunze kuvugwamo cyane ibibazo by'ivanguraruhu n'ibindi bigaragaza uko ntabwo utekereza ko gutorwa kwa Macron gushobora gufungurira ubufaransa ibintu nk'ibi ngibi wenda bari gutora Le Pen bakumva yuko bashobora kuba bakozwe mu nkokora
nkeka ko bidashoboka kuko inzego zirwanya iterabwoba zari buguma ari zimwe yaba amakuru utowe yaba marine Le Pen inzego zirwanya iterabwoba ziguma ari zimwe ntabwo umuntu yanazihindura mu myaka itanu nubwo yashyiraho politike ikarishye yego cyangwa se agashyiraho ibihano biremereye ku babikora ndetse ababikora ibihano nta n'icyo bibabwiye kuko n'ubundi basanzwe biturita usanga rero icyo ngicyo yego nacyo kirimo ariko tugarutse kuri ibyo by'amatora yo muri amerika amatora yo muri amerika nubwo donald trump yari yari umukandida usa n'uvuye kure uri mu uvuye mu bucuruzi ariko yari ashyigikiwe n'ishyaka ry'abaharanira repubulika undi ashyigikiwe n'abademokarati icyo rero nicyo bitandukanye no mu bufaransa ni uko abari muri ayo mashyaka bari mu mashyaka yari asanzwe ayobora ubufaransa nk'uko ayo mashyaka ayobora amerika baratsinzwe noneho hasigara abantu abo ngabo b'intuza b'abahezanguni twakwita nka ti pariti aho ngaho muri amerika n'undi muntu uje uvuye ahantu hataboneka ushinze ishyirahamwe mu mwaka umwe ritari n'irya politiki ishyirahamwe gusa ritari ishyaka rya politiki akaza bagahurira mu matora ni nk'uko hari buze uwo muntu ngira ngo muri etaje uniya akaza kuhahurira n'umuntu wo muri pariti noneho ugasanga nyine abanyamerika icyo gihe ntibafite ihitamo ry'amatora naho mu matora ya amerika ho bitandukaniye n'uko donald trump yari umukandida w'abarepubulika irari akaba nyine umukandida w'abademokarate kandi ayo mashyaka akaba ariyo asimburanwa mu gutegeka amerika naho hano mu bufaransa iriri ayo mashyaka yaba ay'abarepubulike cyangwa se ari aya pariti sosiyalisite umuntu yavuga aharanira imibereho myiza y'abaturage yasimburanwaga ku butegetsi guhera mu w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu yose yavuyemo ku ikubitiro ku nshuro ya mbere
iyi mwumvanira nibyo bituma nyine umuntu avuga ko mu guhitamo batari bafite uguhitamo gusobanutse iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi tuganira ahanini ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu bufaransa aho emmanuel macron ku munsi w'ejo yegukanye intsinzi umutumirwa wacu ni bwana paul kananura utuye mu mujyi wa bordeaux mu gihugu cy'ubufaransa bwana kananura ayobora ikigo cy'ubusesenguzi cyitiriwe mandela gikorera i paris kuri telefoni dufite kandi abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi reka duhere kuri gerard wiriwe neza
wiriwe neza murakomeye uri hehe
ni ngaha i bujumbuka ikibazo cyawe ndamukirije umutumire ikibazo cyawe
Egome murakoze cyane iki kibazo twise urabona ano matora yo muri leta yabiri ni amatora abantu bose bari biteze yuko Ntabwo ari ama- n'umugabo Emmanuel Ma- ni amatora yo mu Hello?
bufaransa
Eh, yo mu Bufaransa hekwe urabona ko bari biteze yuko n'umugabo Emmanuel Macron atwahukana intsinzi y'umugore nta nta mahirwe menshi yari afishe jewe n'ukuri nashimishije na disikuru yavuze yavuze ijambo yavuze ngo nous allons encourager l'immigration l'immigration des talents urabona yuko ngira abanyafurika tugiye kwa kwatorera akoro- akoyoko urabona perezida w'isi bose donald trump shinzo abe louis michel putine donald trump nawe nyene bamukeza bamu- bamufelicita yego murabona yego kuko mubize mubivuga urabona abatunzi bo mu bufaransa bati bararonsa koyoko azava bitaho cane ashaka kubazongo paul kanura yuko iki kintu uku kuntu abafaransa bamwe bamwe bashaza mu myerekano batari bamushyigikiye ko bitazava bizana ingaruka mbi mu gihugu yego me nkabaza uno mu- uwo paul kananwa na nyene nyene kuko numva yari umuntu ari mu bufaransa iyo couple ya emmanuel macron iwe acanye n'ubundi mugore mukuru byumvikana ku buryo n'umugabo n'umugore batanga no kuri imyaka imyaka myinshi cyane Ge- Gera- Gerard- Gerard ntabwo turimo kukumva neza telefone yawe ishobora kuba ifite ikibazo ariko muri rusange aho waganishaga harumvikana bwana kananura mu kanya aragira icyo abivugaho Ah, dufite kandi aniseti wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi bujumbura mu burundi mu masegonda make cyane ikibazo cyawe
ubwa mbere ndagomba nkeze nyine icyubahiro uwo perezida yatowe hama ikibazo nari mfise urabona yuko eh, turavye turabona yuko umengo uwo muperezida atowe ni ubufaransa bushasha bubonetse kubera aracyari umujene tukabona yuko azokorera neza abafaransa icyo nagomba mbaze uwo mutumire ni ukumubaza nimba aravye imyitwarire canke uko as- asanzwe yitwara ikintu azobandanya akorana cyane cyane ko ubufaransa kenshi na kenshi was- wasanga bwivanga mu muri politike bindi bihugu hama ikindi nacyo ah, aravuga yuko abantu b'abamigirasiyo izo izo azoyankuraja nagomba nomaze arabya imigirasiyo yuko ishobora gutera ingorana cyane cyane ko abenshi hari bashobora kujyamo n'ijya mihari y'iterabwoba ikindi kibazo cya gatatu nagomba namubaze ni uku turavye ukuntu amatora yagenze turabona yuko ari umugambwe mushasha none eh, kuri politike yiwe cyangwa politike y'umugambwe wiwe muga- mu migambi yashyize imbere isi yarayifitiye imiga- yarayifitiye imigambi ihena cyane cyane ibihugu vya afurika y'ubuseruko turimo cyane cyane ku burundi Ura- Murakoze.
u- urakoze aniseti reka dufate undi leo karwo wiriwe neza
neza ku ijwi rya amerika ikibazo cyawe uri hehe
nsanganyamanireho karugo ubu turi ko tuvugana ndi mu gisagara cya bujumbura mu gihe twahora tuvugana ndi mu bumanuka bw'igihugu mu ntara mu ntara y'amakamba muri komine ya kayogoro ikibazo cyawe
Eh, ubwa mbere natangure mvuga ati felicitation kuri emmanuel macron yari yatahanye iyo ntsinzi mu bufaransa nkavuga nti yuko ari intsinzi ikomeye cyane hanyuma abanyafurika tukabona yuko twogira ibyiyumviro by'impinduka ntitwame turi muri bya bindi byo kuguma tuvuga ngo naka niwashoboye n'abandi bakaba bashoboye tuka- tukama tubi- tu- tutahura ibyiyumviro by'abandi ikibazo nashaka mbaza uwo mutumire antunge na cyane cyane aha yaraba uko emmanuel macron ibyo yaba yarashikirije murabona yuko ngaha muri afurika abanyagihugu bazo- boba ba- tuzoteba tukagira ubw- ubwisanzure canke impinduka nk'izo tubona mu bufaransa na cyane cyane tubona yuko nk'ubufaransa ari igihugu twavuga sase mondiyare mu bya politike cyangwa ni mu bintu by'impinduka na cyane cyane atugirira ubusesanguzi tubu abona agereranije ubufaransa na afurika murakoze ngaho ku ijwi rya amerika urakoze cyane leo bwana paul kananura mu magambo make cyane gerageza ibyo bibazo bihuriza hamwe hanyuma ubisubize mu magambo make
barakoze rwose abatumirwa bacu kubaza ibibazo byiza kandi bifite ishingiro reka mbere kuri iki cya nyuma impinduka ni abaturage baziharanira igihe cyose muzashaka impinduka igihe cyose muzayiharanira muzabigeraho nubwo buri gihugu kigira umuco wacyo nk'uko bavuga mu kinyarwanda ngo agahugu umuco wako ntabwo aba bafaransa nabo barabirwaniye bamaze imyaka magana abiri babirimo urumva muri afurika henshi tumaze imyaka mirongo irindwi tubirimo ariko ibyo ntabwo byatuma natwe tudaharanira uburenganzira bwacu n'impinduka zacu nk'uko abafaransa babyerekanye buri wese abifitiye uburenganzira ikindi makuru ntabwo ari we utegetse ubufaransa ari muto kuko bonaparite wakoze n'ibintu bikomeye hano mu bufaransa yategetse ubufaransa we afite imyaka mirongo itatu ubu makuru afite imyaka mirongo itatu n'icyenda urumva ni nk'aho amurengejeho imyaka icumi kandi inzego ziri hano ubufaransa bufite zaba iza gisirikari iz'umutekano iz'amashuri yewe na zimwe z'ubucamanza ni bonaparite wazishyizeho byerekana rero ko kugera ku buyobozi uri muto uba ufite ubushake ndetse n'ubushobozi n'amaraso mashya yo kugira ngo uhindure ibintu nawe turakeka ashobora kuzahindura ibintu ariyo mpamvu iyi myaka itanu yayishyize mu cyo twakwita icyizere iyo wumvise ijambo yashyikirije abafaransa ibyo azakora byose yabishyize ku cyizere icyo cyizere rero ni ku bafaransa no guharanira inyungu z'ubufaransa no kuba yageza abafaransa mu bihe bizaza kandi byiza ibyo ngibyo rero bivuga ko politiki ye yaba iy'abimukira nk'uko yabivuze abimukira barakenewe muri ibi bihugu cyane cyane iby'iburayi n'ubwo ubufaransa abantu bakibyara cyane ariko n'ababyara usanga atari abafaransa bamwe bo twita ba kavukire usanga ari abafaransa b'abanyamahanga aribo babyara cyane ariko ibindi bihugu by'iburayi ntibakibyara bakenera abanyamahanga kugira ngo bakomeze bagira abantu bakora kuko abakora uyu munsi nibo baba bishyura za pansiyo z'abakoze kera niba rero batabyara bakagira abantu bake bajya ku murimo ni ukuvuga ko za pansiyo zidashobora kuzishyurwa ibyo rero bazakenera abanyamahanga bagomba gukora kugira ngo ubukungu bukomeze bwiyongere ibihugu bikomeze bigumane umwanya w'ubuhangange bifite ku isi muri urwo rwego kandi noneho bikomeze nyine bigire n'amafaranga yo kuba byakwishyura kwishyura abo basaza cyane cyane ko baba bahenze ibyo rero ntabwo ari uguhitamo abanyamahanga ko baza hano kubera ko babakunze ni ukubera ko babakeneye
bwana kananura kugira ngo makuru abe yagera ku nshingano ze cyangwa se ibyo yifuza kugeraho kugira ngo politike ye ibe yatera imbere akeneye ingufu mu nteko ishinga amategeko mu matora ataha yo mu kwezi kwa gatandatu aho abadepite bagera kuri magana atanu na mirongo irindwi na barindwi bazaba batorwa ese kuba yatsinze icyo ni kimwe uribaza ko ashobora kuzabona abadepite bahagije kugira ngo iyo politiki yifuza kugeraho igerweho
ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko urumva nyine nta shyaka rya politiki yari afite risanzwe rizwi rishobora gutuma yagira icyo cyizere nubwo muri rusange y'abaturage bakwizeye kuba perezida wa repubulika baguha n'abadepite batuma ushobora kuyobora kuko naho ubundi bataguhaye abo badepite ntabwo wayobora ukurikije uko itegeko nshinga ry'abafaransa rimeze icyo gihe waba uri nka perezida umeze nka bamwe nka ba bami bo muri bo mu bubirigi n'ibiki byose ariko ngira ngo abaturage nibishoboka bazamuha bazamuha abo badepite kugira ngo abashe kuyobora cyangwa se nibatabamuha agerageze gushyiraho uh, i- i- ihuriro ry'amashyaka eh, yegereye ibitekerezo bye kugira ngo abashe kuyobora n'ibyo bi- ibintu bibiri bi- bishoboka muri ubwo buryo kuko ubu ngubu kugera ubu ntibisobanutse icyo nzi cyo ni uko muri- muri iryo shyirahamwe rye bazashyiraho abakandida kuko hano abadepite ni magana atanu na mirongo irindwi na barindwi ubwo urumva batorwa mu mu bice mirongo magana atanu mirongo irindwi na birindwi bitandukanye Eh, yavuze ko azashyiraho abakandida aho hantu hose kugira ngo agire igice kinini gishobora kumushyigikira urumva rero agomba kugira abadepite bageze ku nko kuri magana atatu kugira ngo abashe kuyobora neza ntawuzi niba azabigeraho ariko atanabigezeho azafatanya n'andi mashyaka aya ngaya yagiye amushyigikira kugira ngo yenda ah, abigereho ariko ubwo urumva biba eh, bitoroshye mu rwego rwa politiki tuzagenda tubimenya muri iyi minsi iri imbere kuko amatora azaba kuri cumi na rimwe na cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu urumva ni mu kwezi kumwe ubu kampani igiye gutangira noneho n'abandi bose ibyo byo kwiyamamaza bizajya bitwereka icyerekezo ariko ntabwo byoroshye kuko gutsinda biroroshye kuyobora birakomeye ubu ngubu nibwo ingorane atangiye kuzigira kurenza izo yari arimo
Ah, mu bantu batanze ubutumwa cyangwa se bagiye bandika bishimira intsinzi ya Emmanuel Macron harimo Hillary Clinton uherutse gutsindwa mu matora hano muri Amerika yavuze ko intsinzi ya Macron ari intsinzi y'Ubufaransa demokarasi n'isi yongeraho ko abivanga mu matora y'abandi batsinzwe ibi ndibaza ko Hillary Clinton ahanini yabishingiye ku bitero by'ikoranabuhanga byari bigamije kwiba cyangwa se no gushyira ahagaragara inyandiko ah, baku- bibye Macron ndetse ni- na ririya shyirahamwe amarshe Ah, kuba itangazamakuru mu bufaransa ryarafashe icyemezo cyo kudashyira ahagaragara izo nyandiko mu gihe hari hasigaye amasaha mirongo ine n'umunani gusa kugira ngo abaturage batore ibyo ngibyo mu bufaransa byakiriwe gute mubona iyo izo nyandiko zijya hanze byari guhindura uburyo abaturage bari gutora
I- ibyo birashoboka ariko ntibyari butume ngira ngo adatorwa kuko amasaha mirongo ine n'umunani mu bufaransa ni make cyane Eh, kandi ibyo biva ku mpande ebyiri muri ayo masaha mirongo ine n'umunani eh, itegeko ry'ubufaransa ribuza kuvuga ibintu byerekeranye n'amatora ibintu byerekeranye n'amatora azaba ari ku cyumweru birangira ku wa gatanu saa sita z'ijoro ni ukuvuga ko ku wa gatandatu eh, ntibivugwa icyo gihe rero ku wa gatanu ngira ngo bakibibona barimo batekereza ese, eh, niba babivuga cyangwa se niba batabivuga kandi rero burya n'itangazamakuru nubwo riba ryigenga rigira uko rikora eh, rigira uko bayungurura abantu b'abanyamakuru nabo bakunda igihugu cyabo ngira ngo bari bararebye basanga ibyo bintu badafite umwanya wo kubisobanurira abaturage no ku no kubivuga neza kandi hatari n'igihe gihagije cyo kugira ngo babigeho impaka haba ku mateleviziyo haba mu binyamakuru byaho kugira ngo buri wese abashe eh, ku- kwi- gufata icyemezo ashingiye ku kuri ibyo rero ngira ngo banze kuyobya abaturage no gutiza umurindi abo bantu bashaka guhindura a- amatora ngira ngo jean claude kabengera wari inaha muri leta zunze ubumwe za amerika ubwo amatora yabaga Ah, ibi bitero byagabwe kuri emmanuel macron byagabwe kuri hillary clinton ndetse no ku ishyaka ry'abademokarate ariko uburyo itangazamakuru mu bufaransa ryabyitwayemo bitandukanye kure cyane n'uburyo itangazamakuru hano muri amerika ah, ryabyitwayemo ubona iyo abanyamerika bitwara nk'uko abafaransa bitwaye hari icyo byari guhindura ku bijyanye n'amatora cyangwa se n'ibyavuye mu matora Edi nakubwira ko uko hano byagenze byarihuse cyane kandi itangazamakuru ryashyize ingufu cyane mu kureba ibibaye ako kanya kuruta ah, igikorwa nyamukuru cyari gihari cy'amatora Ah, kandi byagize uruhare cyane ah, mu cyemezo cy'abaturage bagombaga gutora icyo gihe ku buryo byabateje urujijo mu bakandida babiri uwo bagombaga kwizera byagize rero ingaruka zikomeye cyane iyo itangazamakuru ryahari riza kwitwara nk'uko itangazamakuru ryo mu burayi cyangwa se mu bufaransa nyirizina ah, ryabikoze hari ikintu kinini cyane wenda byari ah, guhinduraho gato mu bijyanye n'amanota wenda ah, abakandida bombi bari kugenda ntabwo navuga ngo runaka ari gutsinda uyu nguyu agatsindwa ariko byibura hari ikinyuranyo cyari kugaragara ah, mu bijyanye ah, n'imikorere y'itangazamakuru rero mu bufaransa ho urabona ntago babigize ikintu gikomeye cyane babivuzeho ariko birinda ko icyo kintu gishobora gutera urujo mu baturage bagombaga gutora ni ni- ni ikintu navuga ko ah, cyagize ah, uruhare runini cyane ah, mu nsinzi y'uyu Macron ndetse no gutsindwa kwa Le Pen kubera ko ah, uranabyibuka ah, nyine mu mu minsi ishize ah, nibwo byanavuzwe ko ah, abarusiya ba- ba- binjiye mu mabanga y'ubutumwa bwa Macron ndetse n'abo bakorana bakabushyira hanze ah, mu- muri iyi minsi ishize kandi bikanumvikana ko Le Pen muri icyo gihe gishize yari yabonye inguzanyo nanone iturutse mu barusiya bishatse kuvuga yuko hari ikintu ah, nk'uko biri kuvugwa abarusiya bashakaga guhindura cyangwa se bari bashyigikiye cyane Le Pen yari amaze Itanga- n'iminsi avuye mu burusiya aho Yarana- yabonanye na yarana- perezida vladimir yego, putin yari amaze iminsi avuyeyo kandi yanavuze mu buryo bweruye yuko naramuka atowe akaba umukuru w'igihugu cy'ubufaransa kimwe mu bintu azashyira imbere ari ugukaza no kwimakaza umubano mwiza n'uwo mugabo w'igihangange ha- hariya mu gihugu cy'uburusiya rero ah, ntekereza yuko ah, itangazamakuru ryabyitwayemo neza rituma abantu batagira urujijo mu bo bagombaga gutora urakoze cyane jean claude kabengera iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi nafatanyije na mugenzi wanjye jean claude kabengera kubagezaho iki kiganiro kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika inosa wiriwe neza wiriwe inosa inosa ndibaza ko tumubuze kuri telefoni reka dufate frederico wiriwe neza frederico wiriwe
wiriwe neza ndabumva ikibazo cyawe urihe
ikibazo cyanje ni nk'intererano bagomba kuba noterera nkaba nteye intege n'uwo muperezida baraye batoye ngaho mu bufaransa kuko kuko ntekereje nk'abaperezida bakomeje gutwara ubufaransa ndabona hari byinshi batageze ko kenshi na kenshi hari haho wasanga batumvikana n'ibindi bihugu ku bintu byinshi rwose ugasanga ntibabihuriza ko ariko ndibaza nk'uwo kubera ari akiri muto ndatekereza intekerezo ziwe zidashobora gutekereza neza ugasanga bashobora kuvuga rumwe n'ibindi bihugu bakagira n'uburyo bashobora kuba byumvikana ko n'ibindi bihugu baba badahuza wenda nko ku bintu bimwe bimwe nibaza yuko hariho impinduka zishobora kuzoba zizohinduka ko kugira ngo babashe kuba bogera kuri byinshi baba batarageze ko abandi baperezida bakomeje gutwara ibindi bihu- i- icyo gihugu cya- cy'ubufaransa urakoze cyane frederico i burundi reka dufate na eric wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
Eh, je ndi mu mujyi wa bujumbura ikibazo cyawe
rero nashaka gutanga icyiyumviro cyanje kuri iryo torwa rya emmanuel macron Mm, eh, mu gihugu cy'ubufaransa mm.
mu by'ukuri mu by'ukuri ugiye kuraba inyungu afurika muri rusange eh, n'uburundi mu mu by'umwihariko bizokunguka ahanini je nta cyizere ndayifitiye kubera eh, turavye ubwa mbere na mbere twari twi- turavye nk'akarorero k'abo bakuru b'ibihugu baza baratorwa hanze i buraya canke muri amerika twiteze ngo hari ikintu bazotumarira kiboneka twari twiteze cane ku itorwa rya obama eh, ko azogira ico afashije muri afurika mugabo niwe yagarutse arayisambura jewe rero kuvuga ngo Kuyisa- twiteze- kuyisa- twiteze- kuyisambura urashaka kuvuga iki
Bo, mu- Obama Obama uku- arafise ukuboko mu rufu rwa Gaddafi nico gituma mvuze yuko yayisambuye kandi Gaddafi yari umuntu afitiye imigambi eh, y'iterambere Afurika ibitero Bituma ca- ibitero muri iraq nako muri libya ni ibitero byagabwe ah, mu runani rw'ibihugu bitandukanye umuntu ntago yavuga ko yabishyira kuri obama
Oya, Obama Obama ni umuntu yari akomeye cyane muri ibyo bintu kandi Amerika ni ni- ni- ni igihugu gikomeye cyane yaba atarabishyigikiye nda- ntivyari kuba komeza hanyuma igitekerezo rero cyawe Mm.
hanyuma rero mbandanije kuvuga ngo wa- abanyafurika ngo tuzoze turaraba ngo batowe ngo hariya ngo hariya ngo twiteze turiteze ahanini nonezerwa tuvuze eh, tu- hagize nk'umuperezida atorwa nko ku burundi canke mu kindi gihugu ca afurika tukavuga tuti ok ni naka atowe turamwiteze turiteze iki n'iki n'iki azotumarira tugakoma amashi tukanezerwa mugabo tu- tumaze kwambuka hakurya za buraya za amerika oh je nibaza ahanini yatowe ku bufaransa azokorera abafaransa mugabo mugabo nta kindi genda mwiteze ko nk'umurundi nk'umunyafurika urakoze cyane eric reka dufate na inosa wiriwe neza
wiriwe ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nari gikeneye kuwa mbere na mbere tumaze gushimira umukuru w'igihugu mushyashya wo mu bufaransa kandi tukaba twiteze ko azoshyira ikintu kinini mu bafaransa aracana muto hano tukaca tubwira nko mu rwanda cyane cyane nk'amatora regereje ko buraberaho akarorero nk'uwo mukuru mushyashya yari aratowe utsinze ate yemewe uko nyine n'uwatsinze ate yemewe uko nyine ntihazogere haraba impaye yakare haburana babiri hagatsinda umwe gasaba uwo batohiganwa bose hamwe n'ujya mugore numvise yuko azitoza niyatsinda azemereye atsindwe cyangwa utsinze nawe yemewe uwo mukuru w'igihugu yaraye atsinze byaraturyoheye kandi abantu benshi barabishimye abantu bose bakuru b'ibihugu bose bararaba akarorero ingene ahandi amatora agenda hama bakaza baritwara neza turindiriye icyo azoshika ko mu guteza imbere ubufaransa urakoze cyane inosa bwana kananura benshi barasa nk'aho ari ibitekerezo batanga ariko bakomeje kugaruka ku bijyanye n'uruhare rw'ubufaransa muri afurika ahanini benshi bavuga ko abafaransa bakomeje kwivanga muri za politike mu bihugu bitandukanye bya afurika ubufaransa ni igihugu gifite abimukira benshi cyane baturuka ku mugabane wa afurika ese ubwo yiyamamaza yamamazaga emmanuel macron hari umurongo yigeze atanga ku bijyanye n'ubufatanye bw'ubufaransa n'ibihugu bya afurika cyangwa se umugabane wa afurika
ngira ngo nta murongo yigeze atanga ni nk'aho n'ubwo ubufaransa buba muri afurika cyane kandi bubayeho kubera afurika abanyapolitiki b'abafaransa bagerageza kutabyinjiramo cyane nta murongo ugaragara yatanze ahubwo ibyo bitekerezo biratuma dusubiza hari ikibazo ntari nasubije mbere icyo wari wavuze ati umugambwe we ni mushya nyine waba ufite politiki yerekeranye na afurika reka mpere ku kintu gikomeye kugira ngo abantu banacyumve neza kera umugabo wayoboye iki gihugu cy'ubufaransa kandi abantu bemera ku isi yose general de Gaulle yaravuze ati reka musubiremo ibihugu bigira inyungu ntibigira inshuti ibihugu bigira inyungu ntibigira inshuti niko yavuze ibyo rero byerekana yuko abayobozi bacu ngira ngo batabyumva neza ndashaka kuvuga abayobora afurika kuko ikibazo cy'abayobora afurika bo bagira inshuti ntibite ku nyungu ibyo bintu rero nyine nibyo umuntu yagombye kumva yaba umuturage wa afurika yaba umuyobozi wa afurika ko umuntu wese utowe niba ari makuru atowe n'abafaransa kugira ngo aharanire inyungu z'abafaransa obama yatowe n'abanyamerika kugira ngo aharanire inyungu za amerika ntabwo batowe kugira ngo baharanire inyungu za afurika kuko afurika nayo ifite abayobozi babo ifite abaperezida bayo bagomba guharanira inyungu zabo abaturage bagomba kubabaza niba baziharanira ntabwo bagomba kuzibaza abandi bantu icyo gihe ndagira ngo cyumvikane kandi gisobanuke gityo kuko muri politiki y'ububanyi n'amahanga igishyirwa imbere ni inyungu z'igihugu ubwo rero yaba obama cyangwa yaba amakuru ashyize imbere inyungu za afurika cyangwa z'abanyafurika ntashyire imbere inyungu z'ibihugu z'abaturage bamutoye n'ibihugu abereye perezida banamujyana no mu rukiko bakamurega icyo bita guhemukira igihugu ibyo bita hote tarahizo ibyo rero abantu babyikuremo abayatowe n'abanyagihugu be kugira ngo ayobore igihugu cye kandi ari cyo aharanira inyungu zacyo ntabwo ari izo guharanira abandi ashobora kubafasha ariko ntashobora guharanira inyungu zabo abonye hari umutambamiye muri izo nyungu agomba nyine gushyira imbere inyungu z'igihugu cye ni ukuvuga ko rero ububanyi n'amahanga nta n'ubwo ngiye kurangiriza kuri ako kantu ntabwo perezida kuvuga ngo yajeho ntabwo ari guhindura politiki y'ububanyi n'amahanga politiki y'ububanyi n'amahanga y'igihugu yubakiye ku bintu byinshi yubakiye ku mateka yubakiye ku myumvire y'abaturage b'icyo gihugu yubakiye ku nzego z'icyo gihugu akenshi nko mu bihugu bikomeye cyane cyane nka amerika politiki y'ububanyi n'amahanga hari igihe baba barayiteganije ku myaka cumi n'itanu akenshi ni cumi n'itanu cyangwa makumyabiri ni ukuvuga ko ushobora kuza uri perezida uhinduraho utuntu duke ntabwo ushobora kujya hirya y'iyo politiki yagenwe keretse uwageze icyo gihe igiye guhinduka nibwo ushyiraho akawe Ah, kananura ndemeranya n'igitekerezo utanze ariko ntekereza ko uyu muntu wari utanze igitekerezo cyangwa se wabazaga ahanini si ntekereza ko yabajije ashingiye cyangwa se yagambiriye kuvuga yuko Macron cyangwa se undi mutegetsi yaba atowe kugira ngo arengere inyungu za Afurika ahubwo reka turebe kuri iki kintu cyo kuvuga ngo aratowe n'ibyo ariko nubwo arengera inyungu z'abafaransa ariko hari n'inyungu zihari muri Afurika ntabwo twakwirengagiza ibintu wenda uraza kumfasha neza kubishyira mu kinyarwanda Ah, i- i- ikintu cyiswe France Afrique ni ikintu cyamaze imyaka myinshi cyane kandi n'uyu munsi nk'uko tugikomeza kwibona mu mateka kigenda kigaruka cyane reba ubufaransa inshuro bwakunze kugenda bunengwa cyangwa se butungwa agatoki ku kibazo cya Centrafrica ugende ureba inshuro ubufaransa bwagiye butungwa agatoki ku iterambere rigenda gake cyane ry'ibihugu ah, byo mu burengerazuba bwa afurika U- ndavuga za cote d'ivoire ndavuga za mari ndavuga za senegal n'ibindi bitandukanye wongere ugaruke ujye mu bihugu bimwe na bimwe by'aho ngaho sintekereza yuko twabyirengagiza aho ngaho bwana kananura wowe ubibona ute
oya ntabwo dushobora kubyirengagiza erega namwumvise yatanze igitekerezo cyiza ahubwo cyo gushyigikirwa Nta- ntabwo na- na- namwuzuzaga ahubwo kuvuze yavuze kuko yavuze ati yatorwa atatorwa ntacyo bizatumarira nanjye nasaga n'umwuzuza amwereka amwereka uko bikorwa muri politiki y'ubu- y'ububanyi n'amahanga ahubwo icyo gitekerezo uzanye ni cyiza cyane ari nacyo gishingiye ku mibanire y'ubufaransa na afurika mu mu mwaka ushize ikinyamakuru ubu noneho dufite imibare ikinyamakuru cy'abadage cyerekanye ko eh, a- ayo mafaranga nyine ya france yifa y'ibihugu cumi na bitanu byari byarakoronijwe n'abafaransa ubundi yari amafaranga y'ubufaransa bakoreshagaho noneho bayi- bayita nyine ko ari ay'ibyo bihugu eh, nta gihindutse U- ubufaransa bu- bumeze nk'aho ari banki y'ibyo bihugu nk'uko muri banki ugenda u- ugashyiramo amafaranga yawe noneho bakaguca amafaranga yo kuba bayakubikiye kugira ngo rero eh, abafaransa kubikira ibyo bihugu ayo mafaranga ayo kubabikira buri mwaka ni miliyari ba- bi- bishyura miliyari magana ane na mirongo ine za- za- za- z'amayero miliyari magana ane na mirongo ine icyo ni ikinyamakuru cy'aba- cy'abadage cyabyanditse umwaka ushize icyo ni kimwe ni ukuvuga ko uh, ariko reka mbanze ngereranye n'abantu kugira ngo bumve ni ukuvuga ko ibihugu bya afurika bya bindi byo bita imfashanyo ziva hanze ni miliyari mirongo ine z'amayero ibihugu byose bya afurika na bya bindi cumi na bitanu birimo byose bibona ama- am- a- a- miliyari mirongo ine ni ukuvuga ko ayo mafaranga ibyo bihugu bya afurika cumi na bitanu byo bi- bitagize u- uwo musoro bitanga wo kugira ngo babibikire ayo mafaranga miliyari Ubwayo magana ane na mirongo ine byagira miliyoni magana ane noneho za miliyari mirongo ine bikazifashisha ibindi bihugu bya afurika ntihagire n'ikindi gihugu gifasha afurika kandi ibintu byose bikagenda neza ubwo urumva u- uburemere bw'i- bw'uwo mubano ni uko bumeze ni ukuvuga ko ubwo- rero ubwo- reka ubwo- ndangirize kuri ako kantu ni ukuvuga ko ubufaransa eh, ubu ngubu abantu bose batangiye kugenda mu bihugu hatangiye muvoma iyoborwa na kemi seba eh, uri muri senegali hirya no hino na hano mu bufaransa n'ahandi no mu bihugu by'i burayi memo n'aho ngaho muri amerika nabonye abantu baterana bamagana ibyo bintu by'uko ari ubukoroni bw'ifaranga ibyo bintu by'ubukoroni bw'ifaranga bazagenda babivamo buhoro buhoro cyangwa se babivemo ku ngufu uko bizagenda kuko abaturage batangiye kugenda ba- baharanira inyungu zabo ariko tuvuge du- ku- ku- ku- ku- ku bufaransa bivuze iki bivuze ko uyu munsi perezida wavuga ati tubi- tu- tubivuyemo tubahaye u- u- u- tubahaye ubwo bukoroni burarangiye bwa- bwa- bw'ayo mafaranga ubufaransa bwava ku mwanya wa gatanu cyangwa wa gatandatu w'ubukungu bugahita bujya ku mwanya wa cumi na karindwi ibyo rero urumva ko nta muperezida n'ubwo w'ubufaransa wabikora gukaranira inyungu z'ubufaransa
bwana kananura bazagenda babikora buhoro buhoro kugira ngo barebe uko ba- ba- babivamo ariko badataye n'umwanya wabo mu bukungu n'ishema ryabo bwana kananura urakoze hagati aho ngaho ejo bundi alpha konde umwe mu bategetsi b'ibihugu bya afurika yagize umwanya cyangwa se yahawe umwanya wo kwicarana n'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa ucyuye igihe baganira kuri gahunda zitandukanye ni gake cyane bibaho ko bigeze batumira umukuru w'igihugu wa afurika mu ijambo yavuze ntabwo ryari ryitezwe ryanatunguye abategetsi b'ubufaransa aravuga ati turarambiwe mudukureho amaboko ntabwo twifuza yuko mwakomeza kuza ngo mutugenere imibereho yacu turifuza ko mugenda tukibeshaho tuganisha kuri uyu mukuru w'igihugu mushyashya utowe bwana emmanuel macron urabona hari icyo bishobora guhindura kuko ntabwo twakwirengagiza ayo mafaranga angana gutyo ngo tuvuge ngo aratowe yirengagije afurika kandi bazi neza yuko hari amafaranga batanga kuri afurika ibyo ari byo byose nabo hari icyo bashaka muri afurika ikindi ni uko alpha konde muri iki gihe ari nawe uyoboye umuryango wa afurika yunze ubumwe subiza icyo kibazo bwana kananura hanyuma duhe ijambo abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika
ni byiza kuba yarabivuze kuko ibyo bitangiye kwerekana ko abaperezida b'ibihugu bya afurika abaperezida ba afurika batangiye kumva inyungu z'abanyafurika n'inyungu za afurika uko zigomba kurengerwa nabo ko nta wundi ugomba kuzirengera kuba yarabivuze ni ikintu cyiza cyane kandi akabivuga ari perezida ahubwo icyiza ni uko yagombye ubwo gushyigikirwa n'abandi baperezida kugira ngo bihutishe ayo magambo ye bive mu magambo bijya mu bikorwa bivuze iki rero ni uko abanyafurika nabo batangiye kubona ko iyo mibanire n'amahanga bakomeje kugira inshuti inshuti zitabaye inshuti nyazo ahubwo zabaye barusahurira mu nduru cyangwa se bayisiha rusahuzi bigatuma nabo bavuga bati twatowe n'abaturage bakomeje gukena muri iyi minsi ishize bavuga ko inda ya buraye ibyukana inzigo nibaramuka nyine abaturage babivumbuye bose bazakomeza kuyobora abandi ibyo rero nabo bagomba kubyumva ko bagomba gukorera neza abaturage babo muri uko gukorera neza abaturage babo bagomba guharanira inyungu z'ibihugu byabo mbere yo guharanira ubucuti bafitanye n'ibyo bihugu by'ibihangange urumva rero yagize igitekerezo cyiza gitunguranye ariko abandi bagenzi be bagombye gushyigikira kugira ngo bikure mu bukoroni ngira ngo burundu urakoze bwana kananura reka dufate irindi tsinda ry'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika jean Dieu wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ngende i kigali ikibazo cyawe
mbese ibibazo ahari ahubwo no kunganira biri aho ngaho ariko ko rwose iyo nsinzi ya makoro ni ukuri irashimishije cyane nk'umuntu wumva ko afite imyaka mikeya iyo nsinzi ni ukuri irashimishije ku bantu urumva bagifite imyaka mikeya cyane abantu barishimye kuko urumva ni umuntu ushobora kuba wigaragaje mu basaza igihugu cy'ubufaransa kirimo abantu b'abasaza kandi baba bafite ubunararibonye ubwo rero uwo muhungu rwose ni ukuri ikintu aba yakoze mu buryo bwo kugira ngo yigaragaze muri politiki ni ikintu gikomeye kandi cyari afite n'ishyaka rikomeye naho ku byerekeranye nanone n'ibyo uwo mugabo arimo kuvuga akananura mu by'ukuri birakomeye cyane kuvuga ngo ibyo bihugu by'uburayi bizakomeze bidusapotinge mu buryo bugiye butandukanye kuko ibyo ngibyo byose urumva nk'aya mafaranga barimo banyunyuza ibyo bihugu cumi na bitanu ni amafaranga menshi cyane yagafashije ibihugu byose byo muri afurika noneho ibyo bihugu cumi na bitanu bifata ayo mafaranga bikayohereza mu gihugu kimwe aricyo cy'ubufaransa itimeni ubwo urumva ko ibyo bihugu ahubwo cumi na bitanu byonyine byagatunze afurika yose byo amafaranga barayagifatira bagahita biyohereza hehe aho ngaho muri mu bufaransa urumva ni ikibazo gikomeye rero hanyuma abafaransa bagafata muri ayo ngayo bagatanga inkunga y'amadolari y'amayero miliyoni mirongo ine miliyari mirongo ine kandi avuye mu banyafurika ubwabo urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni ukuvuga ngo rero tube twohereje amafaranga noneho menshi menshi atagira ingano barangije bafatamo dukeya baratutugarurira baravuga ngo ni ngo nitwo ngo badufashishije icyo ni ikibazo niyo mpamvu rero ahubwo abanyafurika nk'intwererano njye nabahereza abanyafurika twakagombye kwikuramo ikintu kivuga ngo ngo ngo ibyo bihugu ngo biva mu burayi ibihugu bya amerika ngo bidufashe bidufashe iki twabanje tukareba ko twebwe ibyo dutangayo ibyo ngibyo dutangayo tukabanza twebwe tukabifata tukabyimvisitisa mu bintu byacu tukareba ko ibyo bintu bitazatugira aje avuga ati esike kadafi yazize iki kadafi hari ikintu cyiza yari azanye ariko yarakizize icyo kintu cyari kuba ni ukuri mu by'ukuri kugeza kuri iyi saha iyo yaba akiriho yarakomeje gushyigikirwa muri politike abanyafurika bamuretse akagenda iyo bamushyigikira yari kuba kugeza kuri iyi saha afurika dufite furidomu idasanzwe dufite ibintu bigiye bitandukanye bikomeye kubera uriya muyobozi yarimo kugenda azana ibintu bizima bityo rero ni ukuvuga ngo birirwa bavuga ngo ngo makuru ngo kuba angaje we aziyeho ubufaransa ntabwo makuru aziyeho ibihugu bya hano ahubwo nubwo twakwiyambura wa mugani ubwo bukoroni bagiye badushyiraho izo miliyari magana magana angahe zize zigaruka hano muri afurika zigira icyo zakora nizo zateze u rwanda imbere uburundi ibihugu bya kenya n'ibindi byose bumva ngo biri inyuma ngo mu byerekeranye n'iby'ubukene Ariko- Rero kitega ngo na- ngo ngo ubufaransa ngo buraje ngo budufashe ntago ntoya.
nta- ntago nguciye mu ijambo ariko twumve neza ahantu aya mafaranga yaturutse aya mafaranga ntago yaje ngo bayaduhe gutyo cyangwa se ngo ibihugu bya afurika ngo byifate ngo bihaye ubufaransa ahubwo aya mafaranga turebe uko afurika yubatse uyu munsi ndaguha urugero nka cote d'ivoire cote d'ivoire ifite imihanda myiza ifite amazu y'amagorofa cote d'ivoire ni kimwe mu bihugu bi- byubakitse neza cyane ujye kureba n'ibindi bihugu bimwe na bimwe ayo mafaranga Ah, turi kuvuga ni ayagiye muri ibyo bikorwa ubufaransa bwaje kubakira ibyo bihugu noneho bukabaho mu bundi buzima bu- mu buzima bu- busigaye byishyura ni ukuvuga ngo uyu munsi buri kwishyura umwenda w'ibikorwa byagiye bihabwa niba tudafite ubushobozi bwo kwishyura niba ibihugu bidafite ubushobozi bwo kwishyura aka kanya bizabatwara igihe kinini cyane cyo kwishyura tubitandukanye aho ngaho tutavuga ngo turi guha ubufaransa kuruta ko ah, buri gu- gufasha afurika
Ura- urakoze jean dodier kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, mani irakiza mwiriwe neza
Mwiriwe.
ikibazo cyawe mu masegonda mirongo itatu
yego murakoze ikibazo cya mbere kimwe cyo asha ndaryohewe niyo nsinzi ya emmanuel macron kuko ndi ubumenga nababazwa cyane no kubona france yari kuruhurwa n'umugore kuko maze kubona ibihugu nk'ibyo by'ibihangange bigiye mu minwe y'abakenyezi asha n'iryo senyuka ry'isi aho isi bigiye gusenyuka mani iraki- Urabona ko- mani irakiza ibyo bitekerezo hano ku ijwi ry'amerika ntabwo tubishyigikiye umuntu wese afite uburenganzira n'ubushobozi ah, bwo kuyobora igihe abaturage bamuhaye ubwo burenganzira urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, reka dufate na silvestre mwiriwe neza
biriwe nyakubahwa Iki- ikibazo cyawe
ikibazo canje yewe mvuga umuntu iyo abanyagihugu bamuhaye uburenganzira bwo kuyobora biba bi- bikwiye kuko abanyagihugu nibo bafise ububasha bwo kwitorera ababayobora niyo demokarasi
urakoze silvestre nawe kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, bwana paul kananura mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro Ah, nk'uko wakomeje kubivuga ah, amatora mu gihugu cy'ubufaransa yari amatora adasanzwe aho umukandida udafite ishyaka abarizwamo ya- atorwa kuyobora igihugu ibi bintu byabaye mu bufaransa mubona byashoboka ku mugabane wa afurika
Ba- ngira ngo bizashoboka ari uko abaturage babishatse ariko mbere yo kugaruka kuri icyo kibazo re- reka mm, tugaruke kuri biriya bya ya mafaranga ngira ngo hari aho mutumvise neza hari aho bitumvikanye neza wenda kuko nabivuze mu kinyarwanda Eh, ziriya miliyari magana ane na mirongo ine ni frais de gestion nka zirya fure bankeri ukuntu muri banki aho ngaho ngira ngo buri kwezi uha banki ama- am- amadolari cumi n'atanu cyangwa makumyabiri kugira ngo bakomeze ba- ba- bagucungire amafaranga ufite kuri konti yawe ni inyungu ku ntabwo ari inyungu fure de gestion burya ntabwo ari inyungu ni amafaranga baguca kugira ngo bagucungire amafaranga yawe Mm, Eh, fure de gestion bankeri birumvikanye Eh, donc ayo- izo miliyoni miro- magana ane na mirongo ine donc nazo ni fure de gestion di fra seifa Mm.
Eh, ntabwo rero ari ukwishyura imyenda imyenda bayishyura ukwayo niba bayifite baranayifite bayishyura ukwayo donc ayo ngayo ni nk'arya muri banki baca umuntu buri kwezi bo nuko ayo ngayo ni buri mwaka donc baca umuntu buri kwezi cyangwa buri mwaka ukurikije amasezerano ufitanye na banki yawe bavuga bati tuzagucungira amafaranga yawe yose ufite ariko buri kwezi tuzajya tuguca amafaranga ya nayo Ni- ni- ni- n'izo rero mi- miliyari magana ane na mirongo ine bihuye n'ibyo ngibyo icyo cyumvikane gutyo ikindi kiriya cya miliyari mirongo ine zifasha afurika miliyari mirongo ine zifasha afurika yose ntabwo zitangwa n'ubufaransa gusa doga ibihugu byose byo ku isi bifasha afurika bitanga miliyari mirongo ine gusa ku mwaka byose na amerika irimo n'ibihugu by'uburayi n'ubuyapani n'iki byose ibyo bihugu byose bifasha afurika biyiha miliyari mirongo ine z'amayero ku mwaka ntabwo rero ari ubufaransa gusa n'ay'ubufaransa arimo muri ayo ngayo n'ay'ibindi bihugu muri izo mirongo ine nagira gusa abantu bagire ikigereranyo cyo kumva ubwo bubanye mu by'ubukungu n'ibyo bihugu ari ibintu bitoroshye umuperezida nubwo yaba afite ubushake kugira ngo azabikureho bitamworohera ku buryo bworoshye uretse nyine abaturage b'ibyo bihugu ubu ngubu ubwo batangiye gutangira amanama yo kugira ngo hirya no hino berekana ikibazo uko giteye kugira ngo bikure muri ubwo bukoroni bw'amafaranga nyine nibakomeza kutsa kotsa igitutu abayobozi babo noneho bakaza bakagira amadisikuru nyine nk'ayo ngayo ntuze yavuze arufa konde asobanutse noneho n'aba hano bakagenda babyumva kugira ngo barebe uko barangiza icyo kibazo mu nyungu za ba nyiracyo ndavuga abaturage batuye ibyo bihugu uko ari cumi na bitanu noneho tugarutse rero nyine kuri icyo kibazo wari ubajije cy'amatora ngira ngo nibyo koko ntabwo ari ibintu byoroshye ko umuntu utari uzwi umuntu utari uzwi mu myaka ibiri ishize ntiyari azwi akagirwa minisitire utarigeze utorerwa no kuba no kujya muri za njyanama cyangwa se kuba musitanteri utarigeze utorerwa kuba umudepite agashinga ikintu cy'ishyirahamwe agatorwa mu mwaka umwe ibyo bivuga yuko ari umuntu mushya azagira nyine ibitekerezo bishya ariko intuze isomo ririmo ni uko abaturage bamuhitamo turetse ibindi bindi twavuze abaturage bashatse kwereka abanyapolitiki bamaze igihe basimburanwa ku butegetsi mu myaka mirongo ine baba abo ngabo bo mu ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage cyangwa se abo mu ishyaka ritsimbaraye ku bya kera ko batabakora ibyo bagomba kubakorera ko batigeze babashimisha ni ukuvuga ko icyo gihe rero barabahannye nyine guhana abaturage uko abaturage bahana abategetsi si ukundi ni uko mu matora kubasezerera barabasezereye barabirukana ni ukuvuga ko abategetsi badakorera neza abaturage bagomba kwitegura ko abaturage bagomba nyine kubasezerera igihe cy'amatora ageze nibyo byabaye mu bufaransa kandi n'ibyo byagombye kuba ahantu hose bibaye ngombwa niba bishoboka ikindi ibyo rero nyine bituma nyine hashobora kujyaho abayobozi bashya bakiri bato bashobora gutorwa no muri afurika birashoboka ubwo se muri afurika buriya amatora ugira ngo aho akozwe neza ntihaze umuntu hega abasanzwe rimwe rimwe ari muri opozisiyo cyangwa se undi udafite ishyaka agatorwa ibyo byarabaye muri bene perezida wa bene nta shyaka yari afite yagiye no mu matora amatora agiye gutangira kandi bya bindi by'amatora iwacu atamara n'amezi abiri ahubwo makuru wenda yamaze n'umwaka perezida wa bene uyu nguyu uriho yatowe neza cyane kandi ngira ngo yatangiye kwiyamamaza nk'amezi nka mbere y'amezi atatu kugira ngo atorwe ibyo rero no muri afurika birashoboka icyangombwa ni uko ibihugu byose bigenda bijya mu nzira ya demokarasi n'inzira yo kwishyira ukizana ibyo bintu byombi nibyo bituma abaturage bashobora gutora undi muntu kuko nta nkoni ibari ku gakanu paul kananura utuye mu mujyi wa Bordeaux mu gihugu cy'ubufaransa ukaba unayobora ikigo cy'ubusesenguzi cyitiriwe mandela gikorera i Paris umurwa mukuru w'ubufaransa turagushimiye cyane kuri ubwo busesenguzi bwawe n'akanya wahaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire ku matora yo mu gihugu cy'ubufaransa mwakoze cyane yego namwe mwakoze kudutumira edi rwema jean claude kabengera twafatanyije kuyobora iki kiganiro nawe wakoze cyane ndagushimiye nawe edi nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika